iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icyenda na zitatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icyenda ikisoro mwiriwe inshuti zacu muri kumwe na fide niyo ngabo n'umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inama y'abashikiranganji bajejwe ikigega n'abakuru b'amabanki makuru bo mu bihugu mirongo ibiri bitunze n'ibiriko biratera imbere kurusha ibindi ku isi ntibashoboye kumvikana ku itangazo risozera iyo nama yabo yabereye mu gisagara ca cape town muri afurika y'epfo hagati y'itariki ya mirongo ibiri na gatandatu n'iya mirongo ibiri n'indwi y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu incamake y'iryo tangazo yanditswe na afurika y'epfo yakiye iyo nama yashimikiye ku vyerekeye kurwanya ukwiyugarana kw'ibihugu mu vyerekeye ubutunzi n'ubudandaji iyo nama yabaye mu gihe ibihugu bimwe bimwe vy'ibihangange biri mu leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza vyahagaritse canke vyagabanije imfashanyo bitanga mu makungu umushikiranganji ajejwe ikigega wa afurika y'epfo enoke gondogwana yavuze ko atanejerejwe nuko iyo nama yananiwe gusohora itangazo rihuriwe ko n'ibihugu byose bigize umugwi mirongo ibiri wa g venti inama y'abashikiranganji bajejwe ikigega n'abayobozi b'amabanki makuru b'ibihugu bigize umugwi g venti yaranzwe no kutayitaba kw'abashikiranganji bajejwe ikigega b'ibihugu vya leta zunze ubumwe za amerika ubushinwa ubuhindi kanada n'ubuyapani iyo nama yabaye kandi mu gihe abandanya kuba ukutumvikana ku vyerekeye politike n'ubucuruzi intambara ibera muri Ukraine n'uburyo bwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe kuba abategetsi bari muri iyo nama batashoboye kumvikana ku itangazo risozera bivuze iki akamaro k'inama nk'izo n'akahe cane cane ku vyerekeye umugabane wa Afurika nibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye umushingantahe Zenoni Chainzi umuhinga mpanuzwa jambo ku bibazo vyerekeye politike n'ubutunzi ari mu gisagara ca Toronto mu gihugu ca Canada aratubwira ko yibaza ku kamaro k'inama z'umugwi G20 bifatiye ku iherutse kubera muri Afrika y'Epfo mutumire ndabaramukije amahoro neza fide
iyi nama iheruka y'abashikiranganji bajejwe ikigega n'abakuru b'amabanki makuru y'ibihugu bigize umugwi G20 yabereye mu gihugu cya Afrika y'Epfo muri iki gihe arico kiyoboye uwo mugwi G20 itashoboye uh, kumvikana ku itangazo risozera ku bwanyu bivuze iki
bivuze ibintu bitari bike ariko imbere yo kushikira k'uwo musozo bari gusohora tubanze turabe abayitabye n'abatayitabye abatayitabye ni ibihangange ku isi amerika ubushinwa ubuhindi n'ibindi bihangange n'ubuyapani ni ibihangange ku isi cyane cyane mu byerekeye imigenderanire yabyo yo guhanahana ibidandazwa nibo bateye imbere kurusha ibindi byose ku isi kandi ntibitabye iyo nama icyo ni cyo cya mbere ku bwanjye gikomeye abatitabye ni kuki batitabye basanze kuri bo iyo nama kumbure atacyo yobungura kuko iwabo icyo bunguka nicyo kimuri nicyo kibamurikira icyo bakora none rero bakuru bakuru ibihangane birongoye muri ibi by'ubuhanahane bw'ibidandazwa ntibitabye icyo nicyo cya mbere ku bwanjye gikomeye icya kabiri abayitabye abayitabye nabo ntibumvikanye kandi bayitabye kandi bayitabiriye kandi kumbure umuntu yagira ati abo o bayitabiriye baraza kwiyumvira kujya hamwe kwiyegeranya cyane cyane babonye abasibye siko byagenze rero
hanyuma abaje ntibumvikanye ku ijambo ryo gusozera banze ngezaho Eh, kuba ibyo bihugu naho bitarungitse ababiserukira ku rwego rwo hejuru bararungitse ah, ababiserukira ku rwego rubayabaye hari icyo byoba bivuze ko bakiyiha agaciro i- inama nk'iyo y'umugwi G20
E, ku bwanjye mu by'ukuri nti- nti- ntibayitabye kubera ko batayiha agaciro gasa- gakwiye basanze atakamaro kuri bo bati rero ko turi ko turi muri yo naho turi muri yo ntitwosiba rwose ngo tubure n'uduserukira ariko uyu tuza kurungika kuduserukira ni umuntu asanzwe w'umutumwa asanzwe mu byo yari ajejwe n'ubundi maze rero ego baje ego bitabye ibihugu byitabye ariko byarungitse abantu bo hasi barungitse ibi bihangange bikuru bikuru bishobora gufata ingingo ibihugu byabarungitse biyikurikiza oya bafashe mu by'ukuri abantu bato bato kaburere- kaburererezi niko ndabifata maze rero muri icyo gihe bica bigira ingaruka bica bigira ingaruka kuri kuri abo bitabye kumbure ku rwego rwo hejuru kandi noneho n'abo bitabye ntibumvikanye eshe abitabye ku rwego urwo ari rwo rwose iyo bagira bati umva rero twumvikane tuname rimwe dushinge ingingo imwe dusabe abatari ngaha ko boyikurikiza none urumva nabo byabagoye bigora bigora abagabo Eh, igihu- byabagoye igihugu Icyo ca- rero gikomeye muri iyi nama nkuyemo imbere y'uko mbere turaba twinjira mu mizi icya mbere ni icyo abatayitabye ni ibihangange ku ku rwego rw'ibihangange yego bitabye ka buhu- ka gihugu ariko abo barungitse byerekana ko badaha agaciro kanini iyo nama yitabwe mu mu rwego rwa rwa je mirongo ibiri Eh, kuba afurika y'epfo ariyo muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na gatanu yakiye eh, uwo mugwi eh, G20 w'ibihugu bitunze biteye imbere n'ibiriko biratera imbere kurusha ibindi ku isi kuba ari afurika y'epfo yakiye iyo nama ariyo i- izoba iyoboye uwo mugwi muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu hari icyo byoba byagize ku kubona bamwe muri ibyo bihugu by'ibihangange batarungika abategetsi bo ku rwego rwo hejuru ku bwanyu ego eh, ibyo nabyo rero haca hazamwo eh, i- i- akari eh, kumbure aho aho afurika y'epfo hari aho kumbure idahuriza n'igihangange mu bihangange trump uyu arongoye amerika ubu ubu turiko turayaga maze rero eh, eh, byatumye byatumye eh, u- u- u- afurika y'epfo niyo yarongoye iyi nama maze uyu eh, eh, eh, donald trump arongoye arongoye eh, iyo nama ya je mirongo ibiri ubu yagize ati jewe si- si- si- ntawe ndungika muri kiriya gihugu ku- kunserukira Mm, kubera akari gahitiye ejo bundi baratase batase batasiye iki batase kuko afurika y'epfo yahagaze igasaba ko eh, eh, eh, israeli bayifatira ibihano mu- ku rwego rwa mpuzamakungu maze rero kubera imigenderanire mukuru wa- umukuru wa wa amerika afitaniye na na israeli yaciye atata rwose rwose rwose na n'umukuru na, na ramafoza umukuru w'igihugu cya afurika y'epfo amatati rero yabo imbere niyo yatumye niyo yatumye niyo yatumye amerika idashaka na gato kugenda kugenda muri iyo nama ibyo rero nabyo bikaza byongera ku bindi murabona umushingantahe arongoye amerika ubu avuga ati avuga ati avuga ati ye- eh, eh, avuga ati yewe umuntu umuntu arwanya israeli ararwanya yewe mfitaniye ubucuti budasanzwe na israeli ndayishigikiye nzoyishigikira kandi niko byamye hanyuma ramafoza nawe akavuga ati twebwe ntidushobora kwemera ibyo ibyo ibyo amerika iri kwirakora hanyuma politiki yaje yinjiye mu- mu byo kudandaza Imi- imigenderanire ya amerika ifitaniye n- n- na israel ni ntabanduka ni nkenerwa ni ngombwa ku isi nzima maze afurika y'epfo ikagira iti natwe ntitubyemera iyo Eh, eh.
migabo ku wundi ariko afurika y'epfo ntishobora kwigereranya na amerika hanyuma kuba afurika y'epfo yari ifise icyizere mu kwakira iyo nama y'abashikiranganji bajejwe ikigega b'umugwi G20 eh, ko yari guremera ibihugu bitunze gukora kurushiriza ku vyerekeye gutorera inyishu ibibazo nka hindagurika ry'ibihe eh, gufasha ibihugu bikenye mu kuvyoborohereza amadeni gutunganya gushasha inzego mpuzamakungu zitanga amadeni z'amafaranga eh, muri ivyo bibazo byinshi eh, afurika y'epfo yarizi ko izobishyira imbere bigashobora kumvikanwa ko mu itangazo rya nyuma eh, nk'uko vyibonekeje rero nta mwumvikano wahabaye Eh, mubona ibibazo nk'ibyo bikomeye bihangayishishije eh, bihagaritse umutima amakungu Eh, ibyo bihugu bitabyumvikanye ko mubibona gute cyane cyane uburemere bifise ku bihugu bikenye na cyane cyane ibyo ku mugabane wa afurika
Eh, ugize neza cyane kumbaza iki kibazo ni inkoramutima kuri twebwe eh, kuri ku bihugu cyane cyane ibihugu bya afurika ariko tubitegere iyi nama yari ifite eh, eh, eh, afurika y'epfo igira iti twebwe twari twiteguye kugira ngo dushikirize mpuzamakungu ibibazo nka bitatu icya mbere icya mbere na mbere ni ukugerageza gukingira isi isi isi ni- ni- ni- niyo niyo niyo nyubakwa yacu twese turimo dutegerezwa kuyikingira umuntu ari mu nzu yiwe ari hac- ariho harara abana biwe ariho harara i- abiwe bose ari hazeye uburaro n- naho naho ku ziko hanyuma ntahakingire ntaha- ntahafate neza ntahakubure ku buryo atacononekara ku buryo atakintu na kimwe conona muri iyo nzu wewe ukaza ariho urara ariho uzeye uburaro n'uburamuko niho uryama amasaha mirongo a- amasaha angahe ku masaha mirongo ibiri n'ane uy- niyo nzu niyo yaku- niyo ya- yakubonye uri u- u- uri uruyoya iyo utegerezwa kwifata neza iyo nzu yose tubamwo twese ibiremwa byose twebwe ibiti ah, byose ibi- ibikoko byose dutegerezwa kubikingira iyo si tukayibamwo neza twese hariho rero abagira bati mwebwe ibyo muvuga ntitubiremera muvuga ko hariho i- i- i- amahinguriro menshi ya peteroli akarorero yonona ibinyabuzima twebwe ibyo mubikuremwo twebwe turabandanya umugambi umurindi twamye ko ibyo bitoro tuzob- noneho rero tugiye kongereza twive inyuma twive imbere maze ibitoro noneho aba aribyo dushora imbere y'ibindi byose abandi bati nyabura urahindura hindura hindura mugiye ku- kuroga isi yose batijyana hiyo uwo ni turanda urumva iyo bari kumwe cya kabiri gufasha amakungu gufasha amakungu ni ukuvuga gu- gushyigikira amashyirahamwe mpuzamakungu yose afasha ari mu rwego urwo ari rwo rwose ari amagara ari ibifungurwa ari ku- kwigisha unesco ari ibintu byose ayo mashyirahamwe yose mpuzamakungu afasha cyane cyane ibihugu biri- biri mu majyambere turebe bavuga ati ibyo byarashaje twarafashije bikwiye kuva uno munsi ndetse ntimusubire ntimusubire kubimbwira Eh, kubita oms kubita unesco kubita kuramo buno nye- kandi buno nyene ga ntiyirizamo umwana w'abantu ngaho rero iyo ni inshuro ya kabiri cya gatatu gufashanya hagati y'ibihugu bi- bitunze n'ibidatunze turabona bavuga ati jewe sinzi gufasha utifashije jewe sinshaka gufasha nshaka kudandaza mpaguhe mbifaranga ndaguha irindi mbidorari ndaguha irindi trump ni- avuga ati jewe ndi umudandaza yewe sinaje gufasha abagowe n'abarira n'abarwaye n'abi- n'abatagira icyo barya oya donaje kudandaza If- idolari kuri iyi gusa mubimenye mubimenye maze rero murumva iyo nama yari yagira iti reka noneho dutere akamo ni akaryo turonse keza Ni- ni- turi muri afurika y'epfo dutere akamo ibihugu dusangiriye gupfa no gukira ku isi byirinde kuhonona byirinde ku- ku- ku- gutongana byirinde aka- aka kayabagu bafise ko kwigarurira ubutunzi bwose murakoze naho rero niho ibintu bikomeye biri nicyo gituma Trump na Ramaphosa badashobora kumvikana murakoze Ah, umutumire wacu wundi yari yagize ibibazo twari twagize ibibazo ku telefone ariko twamuronse onesifo minani onesifo minani uh, ukurikiranira hafi ivyerekeye politike uh, ukaba uri mu gisagara ca dubima muri afurika y'epfo wotubwira uko muri rusangi abanyapolitike n'abanyagihugu bakiye eh, irangira ry'inama y'abashikiranganji bajejwe ikigega n'abakuru b'amabanki makuru b'umugwi G20 aho batashoboye kumvikana eh, ku itangazo risozera iyo nama bavyakiye muri rusange gute abanyapolitike ngaho n'abanyagihugu
cyane eh, kudutumira no kutwakira muri kino kiganiro Eh, mu- muri make eh, urabona, eh, ino nama eh, ntiyagenze nk'uko byari bitegekanijwe Eh, kuko eh, aba abaserukizi b'ibihugu byinshi nk'iwe mu gice cya nyuma cy'ibijyanye na finance eh, abantu benshi ntibayitavye bamwe bagiye batumira abandi bantu babaserukira mugabo abantu abapereza kuyitaba eh, nyavyo benshi ntibayitavye bamwe bagiye batanga eh, imvo bavuga yuko bafite ibindi bisanzwe bibafatiriye cyane cyane nk'abava mu bihugu biteye imbere ni mu bihugu vya buraya So, ivyo o, vyara- byaratumye abanyepolitike eh, bonga ngaha muri south africa babibona ukundi kuntu eh, hamwe babibonyemo boycott kuko ari ubwa mbere iyi nama yari ibereye ku mugabane wa afurika Eh, hanyuma abanyagihugu nabo benshi bafatiye benshi ku byo bavuga bashikiriza bafatira uh, baravye ku migenderanire iri hagati ya leta zunze ubumwe eh, za amerika na afurika y'epfo ukuntu imigenderanire eh, yabo iriko igenda itose- eh, itosekara Eh, bafasha babona yuko umenga em, eh, hanini hanini nimvo za politike zatumye iyi nama itagenda nk'uko yategereza kugenda nk'uko eh, u- u- u- uwatanguriye kugira icyo ashikiriza imbere yanjye yariko abivuga Eh, hanini hanini hari ibyo batagiye bumvikana ko cyane rwose ku bintu bijanye n'ihindagurika eh, ry'ikirere rero muri make novuga ati eh, kuba iyi nama eh, batayitavye eh, cane rwose nk'uko bateza kuyigira hama ntibahurize ku bintu hakaba ni nko kuko gukata amafunding ni ukuvuga imfashanyo zatangwa na leta zunze ubumwe za amerika mu mu mu bice bitandukanye eh, nko muri nations unies n'izindi zaza direct kuri afurika y'epfo Eh, ivyo vyaciye bituma eh, eh, bibonekana yuko hazoba ingaruka eh, zitoze kuri afurika y'epfo na cane cane no ku bihugu eh, vya afurika
murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise bonaventure uratwumva halo bonaventure bonaventure uratwumva
ego ndi ku murongo
uri hehe
ndi mu burundi mu ntara ya makamba muri komine mabanda ufise ikibazo canke iciyumviro ubishikirize
mfite ikibazo mugishikirize
Eh, nashaka ku- kubaza kubera iki none ivyo bihugu bikize bitavuye bishika ku mwanzuro nyezina igihe vyari muri eh, muri afurika y'epfo ku ku kibazo kijanye n'ibi- n'ubukungu
murakoze
Eh, mwarangije
ego murakoze ndabashimiye yari bonaventure hamwe mwishyura onesifo
ego eh, arakoze kuri icyo kibazo abazize eh, eh, ndibaza yuko hanini hanini eh, i- ingaruka mbi ibi byose biriko bi- bitera ni uko eh, urabona nko ku bintu bijyanye no guterera mu bibazo bijyanye n'ubutunzi no kugira ngo icyo kibazo kijyanye n'ihindagurika ry'ibirere kuko hanini hanini nico iyi nama eh, yari ihagarariye ko n'ukuntu eh, ibihugu eh, byo muri afurika bifite amadeni bifite amadeni banki mondiyale eh, byo ruhu byotezurirwa kugira ngo eh, amadeni amwe amwe agende aravaho ayandi eh, agabanirizwe i- i- i- inyungu bategereza kwishyurana Eh, jewe ndibaza yuko hanini hanini urabona ko eh, nko ku mugabane w'uburayi bivanye n'intambara ziri muri em, eh, ziri hagati y'uburusiya na ukraine eh, vyaciye bituma eh, bi- focus ni ukuvuga eh, umwanya munini uca bi- vyabonekanye nuko bariko bawushira kuri siriya ntambara bazi nko ku mugabane wa bu- w'uburaya ubu ubu babona yuko umenga kubera bari bafatikanije eh, n'urugamba na leta zunze ubumwe za amerika kuvaho intwaro zihindukiye muri leta zunze ubumwe za amerika kandi leta zunze ubumwe za amerika nizo zari zifise uruhara runini ku bintu bijyanye n'ubutunzi mu guterera eh, mu bisata byinshi kugira ngo ibintu eh, imigande y'iterambere eh, igende igenda neza ubu rero ubu ubu leta zunze ubumwe za amerika zikaba zibonekana yuko ziriko zikuramo akarenge ibyo byose byaciye ni ibintu byaciye bituma eh, iyo mi- imigambi myinshi yari yategekanijwe n'iyo yarizwe mu nama zaheruka eh, imera nk'isubiriye inyuma canke ije itagenda ku muvuduko eh, yari isanzwe iriko ndabashimiye gerve nawe nyine araduteye akamo ku murongo wa telefone uratwumva gerve
ndabumva gerve uduteye akamo uri hehe
Eh, i bujumbura mu burundi ufise ikibazo baza batumire cyangwa iciyumviro ushikirize ubishikirize
bo mwari kumanza mukabaza batumire kugira ngo cenza gushikiriza ico mbaza ikibazo
ndakubwira batumire amazina yabo
ego Ah, hari umushinga ntahe Zenon Chainzi ni umuhinga mpanuzwa jambo ku bibazo bijanye na politike n'ubutunzi ari muri Canada hamwe na Onesphore Minani akurikiranira hafi ivyerekeye politike ari mu gisagara ca Durban muri Afrika y'Epfo.
Mm. Ego, hanyuma murakoze cyane jewe ikibazo nashaka kubaza muranyumva Ndabumva muje kwi- muduge ku ijambo.
Ego, ikibazo nashaka kubaza ni na cyane cyane ibyerekeye eh, ibi bibazo biriko biraba haba eh, siritse ku mugabane wacu wa afurika Eh, iki kibazo kiriko kiraba urabona ko impunzi eh, zitari nke ziriko ziraza haba eh, siritse ngaha mu burundi eh, eka ndetse eh, no mu bihugu bibanyi je nashaka kubaza mbega none n'uruhe ruhara eh, bariko barashaka kugira ngo kabisa kino kibazo gihagarare kuko eh, ni ibintu biriko biratuma wanashima bisubiza inyuma iterambere haba muri bino bihugu eh, by'iwacu Eh, ni ukuvuga ibihugu byo muri afurika kandi burema iyo umubanyi atamerewe neza nibaza na- n'uwundi ko atota aryama eh, ngo aryoherwe mbega none n'uruhe ruhara eh, bariko baragira kugira ngo kameme habe eh, amahoro n'umutekano kugira ngo afurika eh, twumve ko eh, itekanye imerewe neza hanyuma tuja ku bikorwa by'iterambere duhiganwe n'iyindi migabane eh, yaba ya burayi canke ku mugabane nka amerika n'iyindi Abo muvuga ngo eh, niki bariko barakora mugomba kuvuga bande?
Eh, ndiko ndavuga eh, wanashima abo batumire dufise uno munsi bajejwe ibibazo vya politiki Murakoze.
ego Mwamwishura umushinga ntahe ni Chainzi?
ego nagira ngo ndamutse gerve abi bujumbura avuze ati turafite ikibazo muri iki gihe yanamutegereye ati turafite ikibazo cy'abariko barahunga hirya n'ino hari abahungira mu burundi hari abahungira ha- hari abarundi kumbe nabo bariko barahungira n'ahandi ati iki kibazo ni ikibazo gikomeye ati none ba- abo dusangiye gupfa no gukira ari ababaye ari abari kure yacu ibyo ari byo byose dusangiye gupfa no gukira none iki kibazo ntibodufasha tukagitorera umuti umenga nicyo yabajije Eh, nagira gervais eh, ndamu- abajije ikibazo cyiza cyane kandi cy'ukuri kandi kiriho umubanyi umubanyi niwe muryango ubu niko abasoko niko batwigishije nibyo kandi dutegerezwa kugerurira abandi iyo ni ni impamba badutekereye abasokuru bacu bati wa mwana we utegere ko wewe uwo musangiye amaraso si we U- u- u- mu by'ukuri muvukana uwo muvukana n'urya musangiye aho muvoma n'urya musangiye uburagiro n'urya mus- n'urya mwegeranye n'urya muhana urubibe urya umubanyi niwe muryango mwene wanyu kumbura ari hakurya y'urugo mwene wanyu ku- kumbure ari mu kindi gihugu uyo ntazogutabara uzogutabara n'uyo o urira akumva cyangwa akarira ukumva nicyo batwigishije kandi baragishimikiye ko kandi karatubakiye uburundi ubu rero abarundi uwo mugani yondera abasokuru badusigaranye iryo ragi basa n'abaryirengagije aba mbere na mbere bategerezwa kuvuga bati umubanyi ni we muryango ni twebwe ntidusunagure rero uyu mubanyi tubana ngo ni uko ari umuhutu ntidusunagure rero uyu mubanyi tubana ngo ni uko ari umututsi maze rero akabi kabya iwacu tubanze twivure tubanze twebwe nyine tu- du- twisubireko turi ko turisangurira ko kandi si igihugu twari dukwiye gutegera no kwiyumvira iragi abasokuru harya bubaka uburundi bakabubaka bakabwubaka bavuye birya n'ino abubatse uburundi ntibasa ntibavuye hamwe ntibaturutse hamwe ntibasangiye amaraso ariko barageze ahantu bagira bati igikuru si ugusangira amaraso igikuru ni gusangira ugupfa no gukira umubanyi inzu yiwe ihiye ntagiye kwizimya yanje iraka umubanyi atagira agacanwa kamuhe atagira akabuto kamuhe ejo nawe uzomukenera murakoze ejo nawe uzorira ntizokuba icyo cyari cyari icyo bubakiye ko ibihugu no mu migenderanire y'ibindi bihugu n'uno munsi iryo jambo twari dukwiye kuryibuka ndetse tukaryigisha n'abandi rero hari abaryibagiye murakoze baryibagiye iryo ni- ni ingabirano zidasanzwe gerve dushaka dushaka gukira tubanza kwikiza twebwe nyine kwikebuka abandi bakaza batubirira kuko nibaza baza kurondera inyungu baza kudufasha gusubizwa hamwe
murakoze Eh, ndashaka mbaze onesiforo minani kuba afurika y'epfo n'umuryango n'ishyirahamwe ry'ibihu- ry'ubumwe bwa afurika eh, bya- byaremerewe mu mugwi g20 ni ikihe cyizere byari byabyuye umuntu afatiye ku biriko biraba ubu ni ikihe kumbura icyo cyizere gishobora kuba cyaragabanutse ku banyafurika
Eh, urakoze cyane eh, kuri icyo kibazo Eh, icyo kibazo ndaza kucishura eh, ndongere eh, mperere no ku eh, ndishure muri make ni ku byo eh, umushinga zeruve yabajije Eh, muri make eh, kubona eh, afurika y'epfo hamwe n'ubumwe bwa afurika bari baremerewe bakinjira mu muryango wa g20 Eh, byari bifite bifite akarusho kanini kuko em, eh, afurika muri rusange eh, ikigira eh, ijambo ikongera ikagira n'uruhara rwo kugira ngo eh, na cyane cyane ibibazo eh, mu, mu, mu by'ubutunzi no muri politike ku mugabane wa afurika bikamenyekana hama bikongera bikigirwa hamwe eh, n'i- n'ibindi bihugu bikomeye kugira ngo eh, kugira ngo eh, ibibazo bimwe bimwe na cyane cyane byinshi muri kino gihe bishobore eh, gutorerwa umuti hanyuma eh, nongeye kugaruka ku bijyanye n'ikintu coba kiriko kirakorwa eh, kugira ngo eh, indyane eh, z'intambara ziri muri afurika zongeye kwaduka kugira ngo zitorerwe umuti Eh, je novuga nti eh, muri make eh, africa africa eh, eh, african union ariyo umuryango w'ubumwe bwa afurika eh, nkabona ko eh, bari bakwiye gukoresha bari bakwiye gukoresha eh, kano eh, iyi opportunity bari baronse yo kuba bari mu eh, mu mugwi wa G7 eh, na cyane cyane mu gufata mu minwe ibibazo bihanze Afurika na cyane cyane turaze intambara ziri muri eh, mu buseruko bwa Kongo ziriko zituma i- impunzi z'abanyafurika zongera zigwira ziza mu bihugu bitandukanye zongera zigatandukira no ku mugabane wa Afurika kugira ngo ibyo bihugu eh, bigire kugira ngo izo njyane zigabanuke kuko ugiye urumviriza hirya no hino amakuru avugwa eh, intambara yo muri este eh, ya Kongo Mu buseruko buseruko?
bwa Kongo eh, eh, eh, mu- mu- mu buseruko bwa Kongo eh, imaze kubonekana yuko eh, ni nk'intambara ya Afurika kuko nubwo itari mu bihugu byinshi mugabo urabona bimaze kuvuga yuko u Rwanda rubifitemo uruhara eh, Buganda bumaze kuvugwamwo Kongo nayo ubwayo iri mu ntambara eh, Afurika y'Epfo eh, nayo bamaze kwivugamo kubera yarahaburiye abasirikare Uburundi uko eh, bica bibonekana yuko yamaze kuba intambara ya Afurika rero eh, tubona yuko Afurika eh, umuryango wa Afurika eh, Africa Union igomba kugira uruhara runini rwo kwiga ayo matati bakaraba imyanduruko y'amatati bakaraba ukuntu eh, ayo matati yoshobora guhera yoshobora guhagarara bidaciye bidakoreshejwe n'inguvu za gisirikare nk'uko eh, umukuru w'igihugu cya afurika y'epfo sibiri amaposa yabishikiriza akavuga ati eh, umugambi wariho na cyane cyane muri kino gihe wari uko kugira ngo eh, a- ba- eh, inkoho eh, zi- zi- umunwa w'inkoho uhagarikwa umunwa w'inkoho bawuzibye kugira ngo eh, afurika ibashe gutera imbere kuko iyo muri afurika habaye agahengwe haba k'igihe gito hakongera hakaduruka hakaduka intambara hirya no hino rero ndibaza yuko urabona ko eh, umugabane wa afurika ibihugu byinshi eh, bi- byatanguye gufatira ibihano u rwanda bagwagiriza yuko rufite uruhara mu ntambara ziri muri kongo nubwo u rwanda nabwo rutabyemera ariko eh, jewe ndiko ndarabira hafi ku bibazo bya politiki na diplomasi umenga afurika eh, isa n'iyasinziriye kuko eh, ugiye kuraba aho ibihugu byo ku mugabane wa burayi na amerika aribyo bitangura gufata ingingo kugira ngo barabe yuko botorera umuti ikibazo cyo mu cya afurika Eh, mbona yuko afurika yoyo ubwa mbere yari gutangura kuba iya mbere kuko niyo yegereye ibyo bihugu birimo intureka nibo babibona nibo ba- banabiganira kenshi bagafata icyemezo cyotuma eh, kandi bitonze bahagaze neza bagafata icyemezo cyotuma zirya ntambara zitarandagata zitaba intambara zirezire zijamo n'ibindi bihugu byinshi kugira ngo zizabe zifata igihe kirekire guhagarara kugira ngo abanyafurika ntibabandanye bahunga ari benshi nyabona kugira ngo imigambi yo kwiteza ko yo guteza imbere ya afurika aba ariyo iza imbere y'ibindi cyane rwose rero aho bicaye bonekana yuko eh, indongozi eh, za afurika n'abarongoye umuryango w'ubumwe bwa afurika ko bagomba gufata iya mbere gusumbya abandi bari ku wundi mugabane w'isi eh, bakaraba ukuntu eh, bo- bogira icyo bakoze kugira ngo eh, intureka ziri mu buseruko bwa kongo zihagarare zitarinze gushika kure kugira ngo eh, bitume eh, afurika yongera iguma yinjira mu bukene eh, buniniya cyane rwose Murakoze.
na cyane cyane muri kino tuge- muri kino gihe tugezemo murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone emmanuel aratwakuye emmanuel uratwumva
ndabumva nitwe dukura Emmanuel ndi i kigali mu rwanda mu karere ka kicukiro ufise ikibazo ubaza icyiyumviro ushikirize
aha icyumviro ngewe navuga muri rusange ni afurika yacu ngewe mbona ukuntu bimeze afurika yacu itagifite abayobozi dushobora kubona bafata ibyemezo bikomeye nk'abo twari dufite urugero nka magufuri robert mugabe aba nabo ni abayobozi bafataga ibyemezo bya- byahinduraga gahunda mu bihugu byabo mu bigendanye n'iterambere ikindi turamutse dufasha afurika twese nk'ibihugu bya afurika tukaba ko idolari tutarishaka mu bihugu byacu byatuma tugira ifaranga rihuriweho ryatuma buri gihugu cyose gishobora kugirana imishyikirano n'ikindi mu bigendanye n'iterambere mu bigendanye n'ubuhahirane n'ubukungu kuko ibintu bigorana ni ugufata icyemezo ikindi natwe dushobora kuba twakikorera ibikoresho by'ikoranabuhanga ducu- bi- biva mu mabuye ducukura za gasegereti zivamo za batiri n'ibindi bitandukanye by'ibikoresho by'ikoresho by'ikoranabuhanga mu gihe dushaka ibikoresho nk'ibyo tukajya kubitumiza mu mahanga twashaka guteranya tukajya kuzana ibintu mu bishinwa tukiteranyiriza ino ariko natwe dufashe umwanzuro wo ko twakiteranyiriza ibyo byacu tukabikora mu bigendanye n'amabuye ducukura mbona ko afurika aribwo yatera imbere kuruta uko twahora duteze ku banyaburayi cyangwa se aziya amerika n'ahandi kuko nk'iyo nama ubwayo ni ukuza batuzana no duhenda abana batubwira batubwira inyungu dufite muri ibyo bihugu byateye imbere byakize kandi kumva ahubwo bashaka kugira ngo baze badukuremo ibyacu ibyacu nk'amabuye y'agaciro baze basahure ubutunzi ibintu by'ibiribwa ngewe mbona yuko icyiza ari uko abayobozi ba afurika bose bahurira hamwe niko ngewe mbibona hanyuma bagafata icyemezo bakagira bimwe na bimwe birukana byaba gashaka buhake murakoze ndabashimiye cyane yari emmanuel aduteye akama ari mu rwanda Murakoze.
umushinga ntahe zino nicaye nzimwo Ese?
mwishura mwo- mubona gute icyiyumviro yashikirije emmanuel
Eh, imbere yo kwi- yo ku- yo kwishura cyo- cyangwa cyo- cyo gushyigikira u- umushinga Emmanuel byashyikirije nagira mbanze ngaruke gato ku kibazo cya ku kibazo gikomeye kandi kiduhanze twebwe ubwa mbere na mbere abarundi abanyarwanda abanyekongo ubwa mbere na mbere ni twebwe twebwe bene gihugu twebwe bene burundi bene rwanda bene kongo ikibazo kiduhanze gikomeye kiri kirakomeye kirakomeje hanyuma rero hariho ukuntu tucita kutariko ikibazo ikibazo cy'umutekano muri karya karere dusangiye harya tuba twese ni uko ubu muri iki gihe bavuga hari abavuga bati twebwe tubona ko iki kibazo ari ikibazo cy'ubwoko cy'ubwoko hariho abo bantu bavuga gutyo ngo ni ikibazo ngo cy'abahima ngo n'abahutu abo ubu nibo nibo biranduzi byaranduye isi abo ubu nibo bari barakora amarorerwa icyo ni ikibazo uko kuntu babona ya kibazo cy'ikongo siko kimeze ikibazo cy'ikongo gifatiye imizi imizi kifite imizi ya kure ku basokuruza abasokuruza bacu karya karere imbere y'umuzo w'abanyamahanga cyari kidukwiye cyari kitubumbye twese rego niko abami ibihugu byararwana intambara isanzwe ariko intambara yo guhora ubwoko oya oya barapfa urubibe barapfa abageni barapfa ibi n'ibi bakarwana ariko kugira ngo bavuge bati ubu ni abahutu bo mu rwanda ariko barwana n'abatutsi bo mu rwanda cyangwa abatutsi bo mu burundi ariko barwana n'abatutsi n'abahutu bo mu burundi cyangwa abanyekongo ariko bararwanya ngo abahima ibyo ni bishashi ni bishashi kandi tutabyirinda wa muntu tongera wa muntu watsa uwo muriro wa muntu wewe uri kuravuga mwe n'ibyo ibi nibyo byaturiye uburaya kuri hitirere nibyo byaturiye namibiya kuri ku ntwaro ya ekidagi mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na gatatu nibyo byaturiye armeniya mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na cumi na gatanu nibyo byaturiye u rwanda muri mirongo icyenda na kane nibyo bigira bisubire ngo ni abahutu n'abatutsi cyangwa abahutu n'abahinde icyo kintu kivemo kandi si abanyamahanga bakiduha ndabizi ko harimo iragi ryabo ariko hari hageze ko dukurikiza imico yacu y'abasokuru byo narumvirije umukuru w'igihugu cya kenya umushingantahe w'abashingantahe mu bice kumenya yange avuga ati perezida kisekedi wenyine yaremeye imbere yacu imbere ya twese avuga ati yewe ndemeye ndemeza ko emu venti twa emu mirongo ibiri na gatatu ari abanyekongo si abanyarwanda rero ko yavuze ruto si abanyarwanda rero si abatutsi ariko barwara n'abahutu oya si abatutsi si abahima bariko barwara n'abahutu oya ni abanyekongo b'abatutsi bariko barwanira agateka kabo iryo jambo ruto yavuze kandi nibyo kandi se sangura murabe mu buzima bwacu bwose kuva kuri ba sokuruza imyaka ibihumbi birenga mirongo itatu yego mu bice ku mayange tugaruke kuri cya cyiyumviro cya emanuel maze rero izo mpunzi ziriko zirahunga mu by'ukuri ni uko tutariko turatorera tutariko turabona ikibazo uko kiri turiko turagica iruhande ducita ukutariko umaze kwita indwara ukutariko umaze kwita ukutariko uba uriko waja mu nzira yo gutanga umuti atari wo ego muri make kubera tubandanye icyiyumviro cya emanuel kavuga ko ibihugu byo muri afurika bikwiye gufata ibyemezo bigakoresha amatungo kama bifise kugira ngo bishobore guhingura ibintu bishobora kuvamwo nk'ubuhinga bwa none aho kuzera ah, ku buhinga bukorewe hanze baza bagatwara ubwo butare mu nyuma bakabigurisha ibivuyemwo ku biciro biri hejuru yari karavuga ko hakenewe ko ibihugu vyo muri afurika bifata ingingo ingamba zo gushira ku ruhande ivyo vyiyumviro vyabo yise eh, bagashaka buhake nibaza ko ari nk'abakoroni Eh, muri make mwokivuga wiye
Jewe ndari nagira nkenguruke nsubire kabiri gatatu gukengurukira emmanuel emmanuel yavu- icyo kintu ya- iryo jambo yashikirije ni iby'ukuri gushimye kandi yewe biragaragara wewe uri umunyafurika wewe uri- uri u- u- u- u- u- uri nyene igihugu wowe urongoye bene gihugu bigishe subiramwo babwira uti u- i- akazoza kanyu ni mwebwe kari mu minwe yanyu ntikari mu minwe y'umunyamahanga uwo ari we wese nyabura nyabura abanyafurika nibiyegeranye maze bakoreshe ubuhinga bafite bakoreshe itunga bafite bonyene bonyene bahingure ibyo bashora bakibikura mu kuzimu atana kamwe ba- bongeye ko oya maze bakire ubwo butare bwabo babanze babuhingure baze bashorere mu mahanga i- i- i- inzahabu i- ikigurishwa yuzuye yujuje kandi ifise agaciro kari hejuru cyane twebwe manuel abivuze neza murenga ni umwigisha wo muri kaminuza ya minuje avuze ati twebwe dushora mu by'ukuri i- i- utwacu nk'uko twavuye mu kuzimu nta ka- biba bifite agaciro gatoya ubusa ntacyo- nta kavamwo ariko abandi bakuramo inyungu itagira uko ingana bagatu- bigatuma batera imbere u rwanda u rwanda raba nama ndabivuga mu myaka mirongo itatu aho u rwanda rugeze kubera ko bakurikije icyo cyiyumviro cya manuel
murakoze Cyangwa ibintu bamaze gushora mu mahanga biha- bihinguye ndabibonye ino muri canada bihinguye ipiripiri ihinguye ntibapfa kuyishora gutyo oya bashora imaze guhingurwa i- ishishiriye neza icyayi ibi- ipiripiri utwo tuntu duto duto ariko bakunguka inyungu ikomeye ni aho u rwanda rugeze aho u rwanda rugeze mu mu itunga nta peteroli nta ki ayo mabuye bavuga ba- ava hariya mu by'ukuri utuntu dukeya ubusa ugereranije n'aho u rwanda ruteje murakoze guhingura, kuyungurura gucekera ibintu byose itunga ryose ari ubutare ari ibirimwa ari i- i- i- amafi ari icyayi ibintu byose bakabihu- bakabihingura ku buryo muri ibihugu by'i buraya ubu basigaye birukira murakoze ibyakozwe mu mu rwanda Ndabashimiye.
aho u rwanda ruteye ndabashimiye kajya agahugu gatoya ubusa bw'ubusa Nda- Bakaba babwita singapore ya afurika ndabashimiye ngiyi nzira rero afurika yotegerejwe gufasha Ngi- nguwo umuco ngiki cyiyumviro cyiza bagize kandi ntibamvuye kure murabizi gira amahoro murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro murisanga turiko turavuga ku nama iherutse kuba y'abashikiranganji bajejwe ikigega n'abakuru b'amabanki makuru b'ibihugu bigize umugwi G20 yabereye muri Afrika y'Epfo ikaba yarangiye mu mpera z'ukwezi kurangiye badashoboye gushika kumvikana ku itangazo ryasozera iyo nama ndi kumwe n'abatumire umushingantaheze none Chayinzi umuhinga mpanuza jambo ku bibazo vyerekeye politike n'ubutunzi ari mu gisagara ca Toronto muri Canada na Onesfo Minani akurikirana hafi ivyerekeye politike ari mu gisagara ca Durban muri Afrika y'Epfo Ah, ndashaka imbere y'uko mbaza egide murantunga eh, mbaza onesifo tuvise egide ku murongo uratwumva egide
yego ndabumva egide uri he
ndi mu rwanda mu majyaruguru y'igihugu ufise ikibazo ubaza batumire icyiyumviro ushikiriza wishikirize
Eh, mfite ikibazo mukibaze nabaza nabaza aba batumirwa ni ese ko afurika ibihugu bi- mbega inama zikunda kubera muri afurika ni ukubera iki ziraba ariko kugira ngo imyanzuro ijye mu bikorwa dusanga ari ibintu bikomeye nkatwe b'abaturage kuko inama zose ziba usanga kugira ngo nk'umwanzuro baba bafashe gushyirwa mu bikorwa bigoye
mwarangije
yego murakoze ndabashimiye
yego namwe murakoze onesifomu inani mwo mwishyura ejide
murakoze cyane rwose ku kibazo egide ashikirije ego nk'uko abazize ati inama zirabera ku mugabane wa afurika ariko kugira ngo hafatwe ingingo zafashwe zigende zikurikizwa ugasanga ni ibintu byoroshye cyane hanyuma abanyafurika bato bato ku rugero ruciriritse ugasanga ingaruka nibo zigenda zigaruka ko ego uko abivuze niko biri kuko niko kenshi bigenda byibonekeza ni nacyo gituma hagati muri kiganiro twari twagiye tuvuga dusaba abanyafurika na cyane cyane indongozi muri kino zirongoye ibihugu bya afurika ko bagomba kwitaho cyane cyane ibibazo bya afurika bakakora ari nk'abanyafurika kuko ibyo ashikirize ibyo abazize nibyo byibonekeza cyane rwose aho inama ziba ugasanga ingingo zafashwe ntiziriko zigenda zikurikiza kubera na cyane cyane indongozi usanga iyo ziguye bibonekana yuko inama bazifata ko aruze iwabo utamenga ntibaserukira abanyafurika rero twege mu mwihezo wacu icyo gituma tuguma duhamagarira abanyepolitike na cyane cyane ingengo indongozi muri politike n'abarongoye ibihugu bya afurika kwama bashyira umwitwarariko na cyane cyane ku iterambere rya afurika ugiye kuraba nke muri iyi nama nyine iheruka kubera muri afurika y'epfo umukuru w'igihugu cya afurika y'epfo yaragarutse ku kuntu afurika bagomba kwigira hamwe bagashyira imbere cyane cyane icyo bita inovesheni ni ukuvuga mu kwiyumvira mu gushyira imbere ubuhinga afurika igomba gukora ibintu byayo bakaguriza amahinguriro yaba amahinguriro akora ibintu by'ubuhinga nka za orudinateri amatelefone imiduga byose bigahingurirwa ku mugabane wa afurika kugira ngo bishobore kuzana ubuzi bwinshi muri afurika kugira ngo n'ibintu bishobore kuzimbuka ibyo bica bituma ubukene bugabanuka kubera abanyafurika ibintu biba bituzimba kandi dusanzwe dufite amikoro mato nubwo bigenda bigorana mugabo ako kamo karumvikana barakumva kuko ugiye kuraba mu nama zagiye ziraba zabaye muri iyi nama mu byagiye bishyikirizwa icyo kibazo barakigarutse ko na cyane cyane n'abanyafurika y'epfo baserukira imigambi yabo icyo kibazo barakigarutse ko y'uko afurika ikwiye gufata hanini hanini ibibazo byayo ikabishyira mu ntoki no guteza imbere amahinguriro muri cyane cyane n'ibyo guhingura imiti nk'ubu amerika yagabanuye imfatanyo yayo itanga yatanga muri nasiyozini yatanga mu gisata cy'ubuvuzi bakabona yuko muri afurika bakwiye gushyira imbere umugambi wo kugira ngo icyo gisata gitere imbere cyane rwose kugira ngo imiti ntizimbe cyane rwose ubuvuzi butere imbere ku mugabane wa afurika icyo kibazo ni inkoramutima icyo kibazo ni inkoramutima nk'uko kibajije ariko kigenda kigaruka mu manama menshi agenda aba muri afurika tukaba twizeye yuko indongozi za afurika nazo zikwiye kwikubita agati icyo kibazo bakakurikiranira hafi nashaka ndababaze kandi ku rwego rw'abakuru b'ibihugu b'umugwi jeventi inama yabo izoba mu kwezi kwa cumi na kabiri niba ntihenze ngaho muri afurika y'epfo aho afurika y'epfo izoca ishikiriza ubuyobozi bw'uwo mugwi yari isanzwe ariyo ifise ibushikiriza leta zunze ubumwe za amerika mwavuze ko icyizere bari bafise bafatiye ku nama y'abashikiranganje bajejwe ikigega batashoboye kumvikana no ku itangazo risozera inama bakoze ku bijyanye na ku rwego rw'abakuru b'ibihugu hari icyizere abanyepolitike ngaho bafise n'abanyagihugu cyangwa gisa n'icyagabanutse bafatiye kuri iyi nama y'abashikiranganje bajejwe ikigega b'umugwi jeveni
icyizere si cyinshi cyane rwose kuko urabye ukuntu inama yatanguye n'uko yaheze kuko abafite uruhara runini cyane cyane nka leta zunze ubumwe za amerika zaramaze kwerekana aho zihagaze ziravuga yuko mu gihe mu gihe afurika y'epfo ariyo izoba iyo igihagarariye cyangwa izoba ihagarariye kumbure ni muri kazoza izoba ihagarariye uwo mugwi wa jeseti ko amerika umugwi wa jeventi ni jeventi ni jeventi umugwi wa jeventi murantunge umugwi wa jeventi ko amerika itazokwitaba ibyo biganiro bica bibonekana yuko ingaruka mbi cyangwa inzitizi zozo zigumaho kuri ubwo nk'abanyepolitike bo muri afurika y'epfo benshi ba barerekana yuko umenga iyo nama nta kamaro ikimaze ariko inama ibikorwa ndibaza ko bizobandanya kandi izoba n'abandi bakuru b'ibihugu bazoyitaba hanini hanini ni uko nk'abazoba baserukiye umuryango w'ubumwe bwa afurika hanini hanini bokongera bakagaruka ku bazoba bayitavye bagashikiriza neza na neza cane ku bintu bijanye n'ihindagurika ry'ibihema cane cane ihindagurika ry'ibihe riko rigira ingaruka mbi zikomeye cyane rwose ku isi na cyane cyane afurika muri rusange kubera dufite amikoro make yo kugira ngo twirinde ibiza bituma n'ihindagurika ry'ibihe aho imvura igwa ikagwa ari nyinshi iyo izuba ryatsi ikaka ari ryinshi bigatuma haba ingaruka mbi ku bidukikije no ku bantu rero twebwe tubandanya duhamagarira akamu ku ndongozi za afurika ko icyo kibazo nubwo ari ikibazo kiraba umubumbe kiraba isi yose muri rusange ariko natwe muri afurika tugomba kugifata mu minwe tugakoresha ubutunzi n'uburyo dufite tukabufata neza tukabucunga neza kugira ngo bugire icyo butumariye ubundi bwo nk'uko mwari mubajije byamaze kwerekana yuko kubera amerika ariyo yari ifite uruhagara runini muri uwo mugambi isa n'iyimaze gukuramo akarenge mu bice byinshi bitandukanye byamaze kwerekana yuko icyizere si cyinshi umusaruro wagomba kuva muri iyo nama na cyane cyane kuri kino kiringo iyi nama yari igezeze hasigaye akanya gatoya cyane umushinganeza none cyanzi hari ijambo rya nyuma ikicimviro cya nyuma mwoshikiriza mu majambo make cyane
ego cyane fideli yewe ku bwanjye ikibazo nyamukuru kiri mu minwe yacu abanyafurika ikibazo cya afurika kiri mu minwe y'abategetsi ba afurika abategetsi ba afurika benshi ibyo bituraje ishinga ntibarimo ntibarimo bari mu bindi byabo iyo niyo ndwara mbi ya mbere kandi abanyamahanga ntitubatunge urutoki tubanze twitunge urutoke twebwe nyine dutunga urutoke abaturongoye muri afurika ibihugu mirongo itanu na bingahe tubaze dutunga urutoke abo nibo kibazo gikuru ariyo tuzingamitse uburyo buriho abakozi bariho abanyabwenge bariho ariko afurika muri rusange irabuze indongozi ndabashimiye cyane murakoze abatumire yari umushingantahize none cyahinze umuhinga mpanuza jambo ku bibazo vyerekeye politike n'ubutunzi ari mu gisagara ca Toronto mu gihugu ca Canada na Onesforo Minani akurikiranira hafi vyerekeye politike ari mu gisagara ca Durban muri Afrika y'Epfo twariko turavuga ku nama y'abashikiranganje bajejwe ikigega bo mu gwije 20 iherutse kubera muri Afrika y'Epfo aho batashoboye kumvikana ku itangazo ryayisozereye n'ingaruka bishobora kugira cyane cyane ku mugabane wa Afrika shimira abatumire nshimire namwe mwese mwashoboye gukurikirana ikiganiro abahamagaye bagashikiza ibibazo bakabaza ibibazo bagashikiza n'ibyiyumviro namwe mwese mukunda radiyo ijwi rya Amerika ndabatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radiyo yanyu ijwi rya Amerika mukurindira mwese mugira ibihe byiza